Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamirira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no kuri site yacu wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muri studio muri kumwe na frederic nkurikije na thomas kamirindi mwiriwe mwiriwe neza ni amakuru rero
umuhuza w'abarundi avuga ko burundi bumaze gutera intambwe ikomeye cyane mu vyerekeye politike yamara batavuga rumwe na leta bavuga ko hakiri agahagaze mu kwihanganiranira hagati y'imigambi niba muvuga muti hariho abosamirana kuki mu migambwe itandukanye tutokwigishanya kubaha no kubahiriza abandi uyu ni agaton rwasa aratera akamo asaba ubwumvikane n'ukwihanganirana hagati y'imigambwe
mu gihugu ca kenya abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bariko barasezera ubwa nyuma umukuru w'igihugu yatwaye ico gihugu mu gihe kirekire arape moya
abantu bicwa na virusi ya korona uyu munsi barenze umubare w'igihumbi
umurwi w'intagondwa z'abarwanyi wishe abantu bashika mirongo itatu mu gihugu ca nigeria
naho sudani yafashe icyemezo cyo kuzohereza al bashir muri cpi urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho mugume rero ku maradiyo yanyu mukurikire aya makuru nk'uko tugiye kuyabagezaho
aya makuru tutaguye mu gihugu cya kenya aho abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bakoraniye mu kibanza cy'inkino uyu munsi ku wa kabiri bariko barasezera daniel arap moya perezida yatwaye igihugu cya kenya mu gihe kirekire moye yitavye umuremyi afise imyaka mirongo icenda n'itanu isandugu perezida moye hashinguyemwo yari yambitswe ibendera ry'igihugu igihe c'imisa yo kumusabira yabereye mu kibanza c'inkino c'i nairobi uyu munsi ku wa kabiri abasirikare hamwe n'abapolisi bo mu gihugu ca kenya bagize urugendo kuri iyo stade mu gihe abaririmvyi baguma baririmba indirimbo z'imana abantu bari bamwegereye bavuga ko moye yari umuntu yicisha bugufi kandi yama yavuze ko umuntu wese ashaka kwiteza imbere ategerezwa kuvavanura no kuziririza inyifato yo kubesha
guverinoma y'inzibacyuho ya sudani izohereza uwahoze ari umukuru w'icyo gihugu omar al bashir mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho cpi mu magambo ahinnye y'igifaransa rukorera irahe mu buhorandi icyemezo cyafashwe uyu munsi mu nama yahuje intumwa za leta ya sudani n'abayirwanya muri darfur mu burengerazuba bw'igihugu iyi nama yabereye ijuba umurwa mukuru wa sudani y'epfo umwe mu bari bayirimo ahmed tugod uhagarariye umutwe w'inyeshyamba witwa justice and equality movement yabwiye ijwi rya amerika ishami ry'icyongereza ko n'abandi banyasudani batatu bashakishwa na cpi nabo bazajyanwa irahe aba ni abitwa ali mohamedi ali abdurahman wari umuyobozi w'umutwe w'abajanjawid wari intumwa yihariye ya perezida muri darfur ahmed hassan umuvugizi wa guverinoma ya sudani mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nawe ibihumbi bibiri na cumi imurega ibyaha bya jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri darfur bashir yarezwe muri cpi n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kuko sudani itari muri cpi bashir yahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa kane umwaka ushize kuva icyo gihe ari muri gereza i khartoum muri sudani muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika abantu bashika mirongo itatu nibo baguye mu gitero cyakozwe n'abantu bikekwa kwari abagwanyi bo mu murwi Boko Haram mu ntara ya Borno iri mu burengero bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria ico gitero cabaye ku munsi wa Mungu mw'ijoro igihe abagwanyi baturira amakamyo atwaye ingenzi gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze ico gitero yamara Boko Haram hamwe n'uwundi murwi witwa Islamic in West Africa wiyonkoye kuri Boko Haram yama yakoze ibitero muri iyo ntara ikamyo zari zitwaye izo ngenzi zari zihagaze ku kirindiro cy'abasirikari bacungera umutekano kubera umukwabo wo mw'ijoro ubuza uruja n'uruza mu masaha yegeye imbere abanyagihugu baba muri iyo ntara bavuze ko ico gitero cabaye nk'isaha zitatu z'ijoro kuri ayo makamyo yari yahagaze kuri ico kirindiro
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda cya cyago cya virusi ya korona uyu munsi cyahitanye abandi bantu maze abamaze gupfa bose barenga umubare w'igihumbi mu- bose hamwe ni igihumbi na cumi n'umunani mirongo cyenda na batandatu ku ijana nabo mu mujyi wa Wuhan umurwa mukuru w'intara ya Hubei iyi virus yavukiye nk'uko umuryango witwa American Medical Association AMA wabitangaje uyu munsi abanduye virusi ya korona bararenga ibihumbi mirongo ine na bitatu mirongo itatu ku ijana ni abaganga n'abaforomo M- ama isanga iyi mibare iteye impungenge cyane impungenge z'uko inzego z'ubuvuzi zose zishobora gusenyuka mu mujyi wa huhana hagati aho ibitangazamakuru bya leta y'ubushinwa bivuga ko abayobozi bakuru babiri b'inzego z'ubuvuzi mu ntara ya hubeyi birukanwe ku mirimo yabo
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika perezida w'igihugu ca mali ibrahim bubakar keita yemeje amakuru avuga ko leta yiwe iriko iraganira n'umurwi w'intagondwa z'abagwanyi b'abaislamiste ukorana n'umurwi w'iterabwoba al qaida igihugu ca mali muri iki gihe kirangwamwo ubwicanyi butari bwaboneke kuva umutekano utanguye guhungabana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru c'abafaransa igihe yari mu nama nkuru y'ubumwe bwa afurika mu gihugu cya etiyopiya keita yaremeje amakuru avuga ko igisirikare ciwe kigiye gusubira mu gisagara ca kidare kiri mu buraruko bw'igihugu gicumbitswemwo n'abarwanya ubutegetsi hari haheze imyaka irenga itandatu igihugu ca mali kidahonyoje ikirenge muri ico gisagara keita yabwiye radiyo y'abafaransa rfi ko ajejwe amabanga yo gukora ibishobotse byose kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu ciwe yavuze ko muri iki gihe ubwicanyi bwabaye ndanse mu ntara ya sahera hari hageze kurondera izindi nzira zose zogarukana amahoro n'umutekano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abaturage barenga ibihumbi ijana bavuye mu byabo muri teritwari ya beni muri aya mezi abiri ashize bahunga ibitero by'abiyita wataringa n'umutwe w'inyeshyamba wa adf ukomoka muri uganda ni hcr ibitangaza naho abayobozi b'inzego z'ibanze ibeni bavuga ko ibi bitero byahitanye abaturage magana abiri na mirongo itanu na babiri kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda
iradiyo hejuru ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu rundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo irindwi na zibiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane ibice bitatu
mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu ndetse no kuri yutube na facebook hombi ni voa radiyo yacu mu ijambo rimwe
aya makuru tuyatanguriye mu burundi aho umuhuza w'abarundi edouard nduwimana avuga ko burundi bugeze ku ntambwe ishimishije mu vyerekeye politike ku buryo bwobera akarorero isi yose ku bijanye n'umwumvikano muke uri hagati y'ibihugu bimwe bimwe hamwe n'uburundi umuhuza avuga ko atangaruka n'imwe bizogira ku kuntu abanyagihugu babayeho Iyi inkuru y'ijwi ry'amerika yaronse eh, rifashijwe n'abanywanyi baryo mu burundi tubishikirizwa na desire hatungimana mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri umuhuza w'abarundi eduard nduwimana abona ko ashima aho uburundi bugeze mu vya politiki afatiye ku bwinshi bw'amashyirahamwe n'imigambwe biri mu gihugu mu bya politike uburundi bugeze ku ntambwe yoba ntangarugero muri kano karere muri afurika ndetse no ku isi nzima kubona dufite imigambwe yemewe n'amategeko irenga mirongo amashyirahamwe arenga ibihumbi n'ibihumbi amadini n'amashengero menshi abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru bitandukanye harimo na bimwe bikoresho by'ingangurukunabumenyi n'ibindi ibyo ni ibimenyetso ntahinyuzwa y'uko igihugu gishinze imizi ikomeye ya politike na demokarasi igenda isimbatara n'ubwo hakiriho ibikorwa byo gukora nubwo biri uko imigambwe imwe imwe iridoga ko itoroherwa ku rubuga rwa politike agatongwa sa munyapolitike afise igihagararo mu bagwanya ubutegetsi avuga ko umugambwe w'SNL utoroherezwa na mba gukora ibikorwa vyawo yabivugiye mu nama y'umutekano yarirongowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ku ndwi iheze muragenda murabe mu gihugu cose serivana zacu zirondorwa zikagumurwa zikagirwa gutya n'ingarafatwa mu yakoze iryo shaka abo sibo bakora inabi gusumba umuntu aja ku bikorwa vy'umugambwe wiwe kandi notre commune niba muvuga muti hariho abawusamirana kuki mu migambwe itandukanye tutokwigishanya kubaha no kubahiriza abantu uretse umubano utameze neza hagati y'abanyapolitike bari mu gihugu hari n'abarundi batari bake bahunze igihugu kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ubu batarasubiza hamwe n'ubutegetsi ivyo bikaba mu gihe amatora ya mbere mu gihugu azaba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka vyongeye imigenderanire n'ibindi bihugu vyaratosekaye uyu mwaka nyene ariko umuhuza w'abarundi we abona ko ataco vyononye mu buzima bwa politike bw'igihugu Edouard Nduwimana ariko arishura ku bibazo yabajijwe n'abamenyesha makuru ku bijanye n'umwumvikano muke uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi aho avuga ko n'ubundi u Rwanda rusanzwe barananiranywe n'ibindi bihugu vyo mu karere ko haba rero igihugu kimwe canke ikindi uburundi butagirana imigenderanire myiza n'igisanzwe cane mu bijanye n'imigenderanire n'aho hari umuhinga wavyo ivyo byama bishika ivyo bibaho ni ukuvuga rero yuko ata munsi uba wishibera murabizi nta witorera umubanyi no munsi bifite imigenderanire mibi hagati y'uburundi n'u rwanda ariko kandi si n'ubwa mbere uburundi n'u rwanda bugira imigenderanire itari myiza ivyo vyanye bishika ariko kandi vyanye bitora n'inyishu kuko si twe twe dufite imigenderanire mibi n'u rwanda hariho n'abandi bafite imigenderanire mibi n'u rwanda cyane cyane ibihugu bibanye na byose muravyo ko bidafite imigenderanire myiza n'u rwanda murumva imigenderanire atene na uganda murumva imigenderanire na tanzania na repubulika na demokarasi ya kongo n'ibindi ukutumvikana hagati y'u Rwanda n'u Burundi kwatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi batari bake bahungiye muri ico gihugu kubera ikiringo c'umukuru w'igihugu kitari cumvikanywe ko Uburundi buhera aho bwagiriza u Rwanda ko ruhaye indaro abansi b'igihugu nubwo biri uko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana asaba ko abarundi botahuka bamwe muri bo bariko baratahuka ariko abandi babona ko bidashoboka kubera ko leta itemeye ko bagirana ibiganiro
turagushimiye Desire kuri iyi nkuru y'ijwi ry'Amerika ryaronse ribifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tujya muri senegal aho urugaga rw'abanyamakuru basaba bbc kwisubiraho igasesa icyemezo cyayo cyo kwirukana umunyamakuru jacques matande kubera ikiganiro yagiranye n'umwanditsi witwa charles onana washyiraga mu majwi u rwanda impuruza yatanzwe kuri interineti isaba ko uyu asubizwa ku kazi nyine ka bbc iri hafi kugera ku mubare abashyizeho bifuza w'ibihumbi ibihumbi birindwi na magana atanu inkuru irambuye venitse nshimiyimana uri londres hashize amezi hafi atatu umunyamakuru jacques martin ukorera bbc mu biro byayo i dakar muri senegali yakoze ikiganiro n'umwanditsi charles onana uba mu bufaransa baganiriye ku gitabo aherutse gutangaza yise rwanda la verite sur l'opération turquoise rwanda ukuri ku bikorwa by'ingabo z'abafaransa muri turquoise muri mirongo cyenda na kane ejo bundi ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kabiri nibwo umunyamakuru jacques martin yabonye ibaruwa imwirukana adahawe n'amezi atatu y'integuza ateganywa mu masezerano y'akazi ikigo cy'itangazamakuru bbc cyasobanuye icyemezo cyayo kigira kiti wafashe icyemezo cyo gukora ikiganiro ku ngingo ikurura impaka kandi udakurikije amategeko ngenderwaho ndetse utabibwiye abakuyobora bbc ikomeza igira iti uko kubura ubushishozi no kudakurikiza amategeko agenga abanyamakuru ba BBC byatumye leta y'u Rwanda yohereza ikirego kuri BBC iti ibyo rero ni impamvu zikomeye zisobanura ko wirukanywe ku kazi kubera ikosa rikomeye ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya uruhare leta y'u Rwanda yagize cyane cyane ku kirego BBC ivuga ko yagejejweho minisitiri ushinzwe EAC muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yatubwiye ko nta kirego leta y'u Rwanda yigeze itanga kandi ko kiriya ari ikibazo kireba BBC ubwayo umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Bamba Kase avuga ko niyo u Rwanda rwaba rwaratanze ikirego bitavuga ko umunyamakuru yagombaga kwirukanwa
baravuga ko leta y'u Rwanda yatanze ikirego icyo kirego kirihe niyo kandi cyaba gihari kubera ko leta y'u Rwanda ibifitiye uburenganzira none se byaba impamvu yo kwirukana umunyamakuru wakoze ikiganiro nari kubyumva iyo Jacques Matanda aba yaravuganye n'umuntu utavuga rumwe na leta ushyira mu majwi u Rwanda akaba atarahaye u Rwanda umwanya wo kwiregura ibyo nabyumva
none se bbc ko yivuga ko yafashe kiriya cyemezo kubera ikirego cya leta y'u rwanda kandi leta y'u rwanda ivuga ko ntacyo yatanze ijwi ry'amerika ryandikiye bbc riyibaza kwemeza koko niba icyo kirego kiriho mu itangazo bbc yagejeje ku ijwi ry'amerika nubwo bwose birinze gusubiza ikibazo babajijwe cyageraga kiti mushobora kwemeza ko mwabonye ikirego bivugwa ko cyatanzwe na leta y'u rwanda mu gisubizo bbc yagize iti ntabwo twagira icyo tuvuga ku bakozi bacu gusa ariko abanyamakuru bose bagomba gukurikiza amategeko ya bbc agenga yikoramakuru muri yo harimo gutangaza inkuru nyazo guha abantu n'ibigo umwanya wo kwiregura iyo bashyizwe mu majwi kudakora ibyo bishobora kubangamira isura ya bbc nk'ikigo kizerwa kitarenganya kandi gitanga amakuru nyayo kuri afurika no ku isi umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri senegal bamba kase avuga ko icyemezo cya bbc kinyuranije n'ubwisanzure abanyamakuru bagomba kugira iyo bakora amakuru avuga ko babuharaniye bakabubona biyushya kuya ati rero ntabwo tuzabuhara kubera bbc
twamaze imyaka myinshi duharanira ubwisanzure no kutanigana ijambo ibyo byanditse mu itegeko nshinga rya repubulika ya senegal bbc yafunguye ibiri dakari igomba kubahiriza amategeko ya senegal itegeko nshinga rya senegal ni itegeko rigenga umurimo muri senegal no kubahiriza uburenganzira bw'ibanze niba rero bibisi itabishoboye ifunge ijye gushaka ahandi ikorera
bamba kase yakomeje avuga ko umuyobozi w'ibiro bya bbc idakari muri senegali ariwe wagombye kubazwa ibyerekeye kiriya kiganiro cyumvikanye kuri bbc inshuro zigera kuri esheshatu kandi kikaba cyarashyizwe kuri interineti aho cyakuwe kuri uyu wa kabiri nyuma y'iminsi ine jacques matin yirukanywe hagati aho impuruza yatanzwe ku rubuga rwa interineti ku cyumweru isaba bbc gusubiza jacques matin ku kazi irenda kugera ku bantu ibihumbi birindwi na magana atanu bashyizeho umukono venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu rwanda aho laboratwari ishinzwe gupima ibimenyetso bikoranye ubuhanga byifashishwa mu nkiko ifite impungenge ko hari abaturage bashobora kujya babura ubutabera kubera ikiguzi gihanitse cyo gupima ibimenyetso yabigaragaje yabigaragarije abadepite bari bayisuye uyu munsi bagiye kureba no, kure, no kumenya imikorere y'iyo laboratoire ni inkuru ya Eric bagira ubusa
ariko hari igihe bakubwira bati umuntu yapfuye basanze yapfuye ntabwo tuzi ikintu cyamwishe icyo gihe iyi mashini iradufasha idufasha gukora icyo twakwita sikiriningi gushakisha mu bintu byose bazanye ari ari ari amaraso turi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gupima ibimenyetso bitandukanye mu buryo bwa gihanga bikunze kwifashishwa mu butabera umwe mu bakozi ba laboratwari y'igihugu arasobanurira abadepite ba komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwerane n'umutekano imikorere y'iki kigo ni ikigo cya leta ishyiramo ingengo y'imari yayo ariko nanone cyahawe inshingano z'ubucuruzi nk'uko itegeko rigishyiraho ribisobanura bivuze ko ushaka serivisi y'ibimenyetso muri iki kigo wese agomba kuyishyura amafaranga atari make atigondera buri wese cyane ba rubanda rugufi kuri iyi nshuro iyi komisiyo igenda isura ibigo bya leta ireba imikorere yabyo bamwe mu badepite babajije niba hari gahunda yo kugabanya ibiciro ku baturage bakenera ubutabera cyane bavuga ko ibiciro biri hejuru depite benoit senani ko hari nabo abahura n'ibibazo bituma bagombye kuganira laboratwari ngo bafashe kubona ibimenyetso ese haba hari uburyo bwo gufasha abo baturage buhari cyangwa se hari uburyo muteganya yuko hari igihe yenda igiciro kiriho ubu ngubu gishobora kuba cyazoroha ku buryo abaturage bose bajya bahagana nta kibazo ubuyobozi bw'iki kigo cy'igihugu gipima ibimenyetso mu buryo bwa gihanga byifashishwa mu butabera bwo busanga nta gahunda iriho yo kugabanya ibiciro ku babagana bavuga ko bakurikije ibyo gupima ibimenyetso birimo imashini bakoresha byose bituruka hanze ahubwo ko ntaho bunguka bwana iridefonse habyarimana ni umukozi ushinzwe imirimo muri rusange muri laboratwari y'igihugu ishinzwe gupima ibimenyetso mu buryo bwa gihanga twebwe turebye ibyo dushyiramo kuri kesi tukareba n'ibyo dukuramo ku bwacu kugira uyu munsi dusanga ahubwo ibiciro byacu bisa nkaho biri hasi kugeza uyu munsi ntabwo twavugira ngo igiciro twakigabanya kugira ngo kibe affordable abatugana babe bacyakira ubundi abantu baza hano baza mu buryo bubiri twavuze ko hari abazanwa na ribu hakaza abandi bari private bivuze ngo aba bantu bari private niba biyemeje kuza hano baba bafite ubwo bushobozi abandi bazanwa na ribu ribu niyo ibishyurira mu bizamini bikorwa harimo ibyo kumenya amasano ari hagati y'umuntu n'abandi bizwi nka adn cyangwa dna mu ndimi z'amahanga mu rwanda bikorwa ku bihumbi magana abiri mirongo itandatu na birindwi by'amafaranga u rwanda rukavuga ko bigipimirwa mu mahanga byatwaraga byibura amafaranga asaga ibihumbi magana atanu naho icyo kumenya icyateye urupfu mu rwanda bizwi nka autopsy ni ibihumbi magana atanu na cumi na bine mu gihe mu mahanga ngo byapimirwaga ibihumbi magana cyenda umunyamategeko w'ikigo cy'igihugu gipima ibimenyetso mu buryo bwa gihanga we akavuga ko kugabanuka kw'ibiciro ahubwo biteganywa kwiyongera ariko uyu munyamategeko iki kibazo akakibonera kuri sitati igenga iki kigo ni bwana evariste saba wenda inzego za leta nta kibazo ariko abaturage bazahagwa byanze bikunze bwa butabera twifuzaga ntekereza ko sinzi ko uzaba bufite sanse yabwo niba hari ibimenyetso byashobora kuba biza bibafasha bishobora kubura atari uko byabuze ahubwo bishobora kubura ko ubushobozi bwabuze nkatekereza rero ko iriya ngingo ibaye reviziyo cyangwa se ikanakurwamo tugakora nk'ikigo cya leta gitanga ibikivuyemo muri rwanda reveni byafasha kugira ngo buri wese ukwiye kuba abona serivisi ayihabwe mu buryo bwiza bwana fideli rwigamba ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite avuga ko bagiye gukora ubuvugizi amategeko ashyiraho iki kigo byaba na ngombwa akavugururwa ubucuruzi bwambanze n'abanyarwanda tubuze amikoro yabo ni ibintu bikomeye ariko ni ikintu twabizeza kuko nitwe dushyiraho ayo mategeko nitwe dushobora kurivugurura ubwo tuzafatanya nabo muri guverinoma turebe icyakorwa ariko ntabwo twabitererana kuko iki ni ikigo gikomeye cyane tuzakora uko dushoboye dukora ubuvugizi dukora ibishoboka byose iki kigo ubusanzwe mu byifuzo ni uko cyaba ikigo cy'icyitegererezo ku rwego rw'akarere ariko hagasigarira irindi hurizo rikomeye abagitegeka baravuga ko hataraboneka ubushobozi buhagije haba ku bikoresho byakwifashishwa ndetse n'abakozi bagikoramo ngo bashobora kutagirirwa icyizere ku rwego mpuzamahanga kuva mu ntangiriro za bibiri na cumi n'umunani kugeza bibiri na cumi n'icyenda irangira iki kigo cyashyikirijwe ibibazo bisaga ibihumbi umunani cyagombaga gusuzuma kivuga ko byinshi byakozwe neza ariko nanone ibisaga ijana byoherejwe mu zindi laboratwari bishingiye ahanini ku kuba batari bakagize imashini kabuhariwe mu bizamini byoherejwe birimo mirongo itatu na bitanu byasabaga kumenya amasano ari hagati y'abantu n'abandi kugeza ubu mu nkiko harimo impaka z'urudaca zishingiye ku murambo wapimwe hagamijwe kumenya icyateye urupfu kubera ko ngo abagerageza kubitangaho ibisobanuro batabizobereye urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu rwanda rwatangarije inkiko ko hakenewe inzobere muri urwo rwego ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
urakoze rick inkuru yerekeye kahise ka afurika y'epfo nelson mandela umuyobozi w'umugambwe anc yahaniye kurandurana n'imizi politiki y'ivanguramoko yasohotse ibohero nyuma y'imyaka mirongo irindwi ku itariki ya cumi na rimwe y'ukwezi kwa kabiri aho hari umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda venuste nshimiyimana abitwibutsa
frederic de clerc akimara kuba perezida wa afurika y'epfo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'icyenda yahise atangaza umugambi wo gusezera kuri politiki y'ivangura abirabura yabagashaka buhake mu gihugu cya afurika y'epfo yemeye ko ishyaka anc rikorera ku mugaragaro avuga ko ntawe uzongera kwicwa anyunzwe maze mu kwezi kwa kabiri muri mirongo cyenda ategeka ko nelson mandela afungurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu mandela na de clerc basa basangiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobeli nyuma y'umwaka umwe muri mirongo icyenda na kane yenise yatsinze amatora maze mandela aba perezida wa mbere utowe nelson mandela yinjiye muri anc mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na kane agira uruhare mu gushyiraho umutwe wa gisirikare wo guhangana na leta ya gashakabuhake mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ibiri bwibasiye abirabura bigaragambyaga muri mirongo itandatu na kane mandela n'abandi bayobozi ba anc bahamwe n'iki icyaha cy'ubugambanyi bakatirwa gufungwa burundu ku myaka makumyabiri n'irindwi yafunzwe yamaze imyaka cumi n'umunani muri gereza ku kirwa cya Robben Island aba mu kumba k'imfungane katagira amazi akora imirimo y'uburetwa yandika kandi akakira ibara rimwe mu mezi atandatu kandi agasurwa rimwe mu mwaka mu gihe cy'iminota mirongo itatu gusa Mandela yasezeye kuri politiki mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda ariko yakomeje kuba umwambari w'amahoro n'ubutabera kugera atabarutse mu kwezi kwa cumi n'abiri muri bibiri na cumi na gatatu yari afite imyaka mirongo icyenda n'itanu ubu aba yujuje imyaka ijana n'ibiri
mu kanya turasozera amakuru yo kuri iyi saha ariko imbere yaho katubibutse ibice bikuru bikuru by'abigize amakuru twabwiye ko abanyakenya bihumbi n'ibihumbi bakoraniye mu kibanza cy'inkino uyu munsi ku wa kabiri bariko barasezera daniel arap moye perezida yatwaye icyo gihugu mu gihe kirekire moye yitabye umuremyi afite imyaka mirongo icyenda n'itanu
abamaze kwicwa na kiriya cyago cya virusi ya korona uyu munsi barenze umubare w'igihumbi mirongo icyenda na batandatu ku ijana nabo mu mujyi wa Wuhan umurwa mukuru w'intara ya Hubei iyi virusi yavukiye ibitangazamakuru bya leta y'ubushinwa bivuga ko abayobozi bakuru babiri b'inzego z'ubuvuzi muri iyi ntara ya Hubei birukanwe ku mirimo yabo abantu bashika mirongo itatu nibo baguye mu gitero cakozwe n'abantu bikekwa ko ari abagwanyi bo mu murwi Boko Haram mu ntara Borno iri mu burengero bushira useruko bw'igihugu ca Nigeria ico gitero cabaye ku munsi wa mungu mw'ijoro igihe abarwanyi baturira amakamyo atwaye ngenzi
guverinoma y'inzibacyuho ya sudani yafashe icyemezo cyo kuzohereza uwari umukuru w'igihugu omar al bashir mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho cpi mu magambo y'innyo y'igifaransa rukorera irahe mu buhorandi rumurega ibyaha bya jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri darfur kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize ari muri gereza i khartoum muri sudani
perezida w'igihugu cya mari Ibrahim Boubacar Keita yemeje amakuru avuga ko leta yiwe iriko yaganira n'umurwi w'intagondwa z'abayisilamu ukorana n'umurwi w'iterabwoba al qaida igihugu cya mali muri iki gihe kirangwamwo ubwicanyi butari bwaboneke kuba umutekano utanguye guhungabana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru cy'abafaransa muri teritwari ya beni ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abaturage magana abiri na mirongo itanu na babiri bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize n'imitwe inyuranye ifite imbunda inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turabashimiye cyane rwose turashimiye na enjeniyeri peter handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na fatuma karara yegeranije ikiganiro amakuru mwashikirijwe na frederic nkunikije na thomas kamirindi mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika murakarama
Ni saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine